illegali ambassador. na television illegali that time you never do dada or illegali never praise. for Abuja never do dada never praise. yes na that is entertainment. na we be first Abuja Yoruba rapper. na we be agbale award gba agbale dancer. best dancer Abuja best dancer Abuja best singer best rapper. na me be first yoruba rapper for wazobia na me be one mama dey aboki de na maybe yoruba so later later i come drop obamidele benten so me i come run go lagos before i go na you come sign dem o you you go london o na ya hear say for that time you know say before you go london you don promise us say na fifty and ten night o you go sign you go sign on na three month i small. fifty billion boys do dada and girls why you wan dey see naija you wan dey reason dem people too much wey dey reason with dem yo dada dada ndi bi dada ni yaba sedo so na there baba bi abuja obe seda dena ah no no yankees ogo regime you no get money ala ala dada no be you buy apple one million for those boys wey carry dem travel apple dem tell me say dem chop apple wey get. ìwé orí sáyẹn. ẹ̀rọ mi ìbá sáyẹn ìgbà yìí kò kí mi. sáyẹn wà á lọ sí mi. ìbá sáyẹn ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí mi. ìbá kọjá ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí mi. ìtọ́jú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bọ́dà mi náà two two fifteen. two sixteen. two fifteen sixteen. ọ̀gá some people dey never start to entertain. his letters. No, ṣe lọ bá police guidance. o ti lọ bẹ́ẹ̀ dáríjì ọ̀gá náà ló kò ṣọ́ọ̀bù àwọn ọ̀gá ló kò bọ́ ọ̀gá yìí. iná ti yà ju àyà wúṣù wúṣù àyà wúṣù ọ̀gá mi yéé na italian shoe ee. Eh. wọ́n yà wọ́n yà. ọ̀gá mi na the billionaire dey wear this kind of shoe. billionaire. Ah, you know this shoe. Ah. billionaire. before you can wear this shoe. billionaire. you wan